my country people no be small tin o as dem don bring tinubu matter come table dem say one and six months na mr president when mr president wey don dey office and e never point any project anything wey be say e don fit do for our country na omo tennessee na im talk am o but no be only im talk am sha na im come bring am come table make the matter open wide make everybody dey yarn put for inside. So as e dey be o, oh, Alex um eh, Omotoyinsi, the president of the Central of Human and Social economic Rights (CHROS), e don come talk concerning the um apparent um lack of um substantial action by our president o oh, Bola Ahmed Tinubu. E say na since six months now na e don dey e don dey sit oh, say dey never see wetin e do o they never see anything when he do with the that is when they interview the man with uh, he, that is soon interview interview the man the ọmọ tẹ̀yìn sí now he come talk his disappointment o concerning our president after the promises different thing when he talk say he go do say he no get anyone when be say he do for inside o so now say he come dey talk different thing say see like. Uh, When he come uh, talk say e get one time he talk say e assure that uh, eh, di refineries would be operational uh, by september 2022 e say later come carry am go december He say no get anyone wey tinubu don do ah omo guy i come reason this thing This matter i say ah me sef i go talk put for this one go yarn put for this one no be lie so na so the matter be so so i. Uh, i say me sef i go yarn put uh, for dis uh, eh, matter o oh, ha no be small thing as me reason omo guy dis uh, eh, tinubu ten on ha e get as e take dey hot for nigeria everything don increase full stop for oh. oh apart from say the promises wey e make say e go do refineries e go do this one go do this one make we first talk about petrol talk about food talk different things christmas don come everything don go up even bread and all everything don go up we dey wait the man go talk for petrol talk for petrol he go talk he go talk na we dey till now now e no get anyone wey be say for talk e no get anyone wey dey affect am but we we dey suffer am the country dey suffer am so no be small thing i come say ah person for high table sef even see top put for the matter come say ah which means the matter sef e don go far na me carry the matter come o oh. say make na dey yarn put how na see this matter this uh, Tinibu, and uh, e six months now When e don stay when be say e never do anything for the country They say promises wey even make sef They say no one when he don't even say dem say Tinibu don't start this one eh go quick They say no one when be say the man don't even start to to do talk less to say ah say in this particular one Tinibu say go do this one He don't start time at all at all He never even dey even the one when he come everything don't increase things don't change budget don't too high for people. It don't too high for the country so i don't know that one na my own o for my own saying dem say make i talk e so na my own and di thing come be say person no go fit force am now tell tell am say ah all these things is too much reduce oga do this one make this one for reduce do this one make for reduce even the fuel increase e increase again different things all those kind stuff so the thing no go let person tell am ehem based on say na na im be president na eh, na wetin im tok say wan e do na im go do till turn over so i come say make i bring the table ah make una still drop una comment as una dey see dis eh, tinibu and im matter o. Oh.